Hi everyone, welcome to Boss Corners TV. If today is your first time of coming across my channel, don't forget to subscribe, hit on the notification bell so that whenever I upload video, you'll be the first to be notified. So my returnees, God bless you. So for those one that are sharing me, those one that are going and coming back, Almighty God will bless you people. I deal on Royal Home Nigeria Celebrities. I talk about trendy gist on an alive video daily on my channel. So my correct people, I beg make you follow me for my YouTube, uh, my Facebook page as Boss Economics TV. And again, I beg my people, make you subscribe. You understand? Because you dey miss so subscribe to my channel because na only if you subscribe na only through subscription na you go fit dey see my latest videos my latest shows every now and then you understand me so my this is too sweet o oh, my channel you know my my channel too sweet wetin you go dey see wetin you go dey enjoy for my channel hmm no be small thing my people so guys as i They go they come they go they they they they demon they say they do they. ah my people, now i say okay make i come make una make una two come see wetin me i wan do now so guys thank you so much for always coming around god bless you now hmm. my correct people, oh, i don come again o oh. we still dey o oh. we still dey hey my correct people! i just say make i quick quick come give una this quick one o oh. because many gbasgbos dem don come for Maria, and make him leave queen army alone you dey marry person husband you still dey disturb am you understand me dem say make you leave am alone say you no fit dey you collect see eh dem say ah you be number one you no be number one for anywhere o oh. you no be number one you understand you be number zero miriam my correct correct people. Every time na miriam go dey tell kabiyesi say any eh, small thing i open supermarket for you i do this one for you ah, ah, as if to say kabiyesi e no make money e no meet am with money my correct people. sometimes eh, e no good make women sometimes eh, na make men no dey gree make woman dey help them. o anything i do this one for you o eh i do this one for you my people. do you know that dat Mary and they believe waiting that they talk on social media when they go they say eh, only of ife give queen army 15 million only of ife hmm. give eh, queen army 50 million e give on this one do you know that all dis eh, marian ah, dey believe am e go go dey tok say na the money na her money na caviar see they give queen naomi imagine Imagine the insolence. <laughs> Imagine the capability. <laughs> God, what's it? Calm down. Imagine the capability. Don't let us advance. So I just did my own this all this time. Now, not let me see road though. Drink water, kick off for grand. You understand me? So, Mary, may you take your, may you take, marry your husband. Because right now you there for, yeah, you and Ooni of Ife dey get serious Quanta, you understand you there for this thing you there for Lagos the king there for this thing so me i don't know how how that guy married since that time you there bitter with the king because he married wives you understand you there complain say people wey you dey complain too to now there we for dey hear you there complain say the king no tell You no tell you say you wan marry women join women eh as you say you want come on make you come comot now. and you gonna follow the wrong person even when they tell you to make you not follow one. you think say this person are the na good person wey you they follow eh dat eh, yalaje yalaje is not a good person Now they gossip queen army for you he is not a good person And they see you they dey write number one say you be number one now you write dem they ask question now if you be number one uh, number one wife what of your only of your stepmother Now the question that they ask you only of Ife stepmother na wetin e come be hmm? the king stepmother na do e be Now na wetin e go come be <laughs> you wan collect a position for her hand you know say e possible to collect her position for her hand so mariam take god beg you di king eh my people. The king they vex well well because the king don't. It is a Mary and they quiet mariam don't show the king pepper o oh. mariam and im mama oh, they show the king pepper and im sister for america When e say ah now the king come vex o say no want again No make im dey go uh, if you want go make e dey go becos oda women there for there e no concern her because enough is enough wetin be dat one now? Now im come say they say as e quiet so say e just quiet for face so say now slow moimoi na im she be you understand me my people. They say now slow moimoi na im she be Now I make and she she dey take like that. They find they find wahala every day Now she dey find wahala e now army wear clothes, mary I go say now money you understand like say queen naomi not get your pastor work when they do you get money reach queen naomi eh you get money reach am queen naomi get your pastor work when they do you not get money reach queen naomi i correct people. i never see dis kain thing before for my life na god almighty na im go help us you understand almighty god na im go see us through and e go help us in jesus name so my correct correct people, as i see another later gist now of queen army eh, of eh, say marian no let they, they narrate queen army everywhere just because of all those bloggers when they go they talk some kind thing. When be say no they exist even though for example say they exist if only of if wan give queen army money you have the right to give am money you cannot stop him from giving him the money becos e is the mother of the child is still the wife still married to the king you can't stop queen uh, uh, the king if you want give her money you understand you can't stop it you understand and so that time when Tadenika wey do birthday na so e first e first the mama, they say why dem dey why dem dey dey dey carry things they carry people go there Now just they they always say she dey quiet she dey quiet she not dey quiet too, oh. they pretend and uh, what be her name They pretend they follow that one uh, runke runke not like you oh. she just pretend you uh -huh. so make una notice say eh, una dey do all dis uh, do dem call her? challenge of husband say they go come like you my people no be smoke with o yes o oh. Ooni of Ife don tell Maria. Ah, The whole family they mm-hmm. beg di sister for america all of dem dey beg You don't tell them because they e give them trouble too much Uh -huh. so my people, make i leave now.